Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC turabamukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe nanje Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo igihugu hariho n'ibindi bibazo nubwo ntibirihuta cyane uyu munsi kugira gutyo ukumva ngo hariya ngo habuze umuntu hariya hapfuye umuntu ibibazo by'umutekano byo hokorwa iki kugira ngo abantu bose bumve yuko batekaniwe ubu ni agatonde rwasayoboye umugambwe FNL utavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ku kamaro ko gushinga leta y'ubumwe mu Burundi inyuma y'ibiganiro n'umuhuza Benjamin Kapa iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero uramutse neza rosine mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere ku ihiganwa rigira irya mirongo itatu na rimwe mu nkino z'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika kan ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ribandanya mu gihugu cya gabon kuri uyu wa kabiri inkino zahuje imigwi iri mu mugabane de urukino rwa mbere rukaba rwahuje ghana na uganda urukino rwaheze ghana ifise igitsindo kimwe ku busa bwa uganda mu rukino rwa kabiri mari yatanye mu mitwe na misiri iyo migwi uko ari ibiri ikaba yatahukanye ubusa ku bundi nayo kuri uyu wa gatatu hatekanije guhura imigwi ya gabon na burkina faso mu rukino rwa mbere urukino rwa kabiri rukaza guhuza kamerune na gine bisawu iyo migwi yombi ikaba iri mu mugabane a tubibutse ko izo nkino ziko zibera muri gabon zizohuza imigwi ishika kuri cumi n'itandatu ihurikiye mu migabane ine zatanguye ku wa gatandatu itariki cumi na zine z'uku kwezi kwa mbere zikazohera itariki zitanu z'ukwezi kuza kwa kabiri perezida ya jame yatsinzwe amatora muri gambia yatangaje ko igihugu cinjiye mu bihe bidasanzwe etat d'urgence mu rurimi rw'igifaransa inyuma yahakaniye ibyavuye amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi guheze yatsindiwe na adama baro asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri ku mboneshakure perezida jame amenyesha ko iryo tegeko rizohinduka ari uko sentare nkuru y'igihugu igize ikivuga ku bijyanye n'ibirego yashikirije mu by'umugambwe wiwe aho avuga ko amatora yabayemo ubunyonyezi ni mu gihe sentare nkuru ya gambia yategerezwa kuba yaraciye urwo rubanza itariki cumi z'uku kwezi kwa mbere yamara ikaba yaragunguruje mu kwezi kwa gatanu bivuye ko hari amakenga ku bijyanye n'uko ibisikanya rishobora kubamwo intureka kuri uyu wa kabiri muri nigeria indege ya gisirikare yishe abanyagihugu bashika kuri mirongo itanu mu gihe yari igamije gukora igitero ku bagwanyi ba boko haramu ibisasu byayo bikaba byahavuye bitumbera hari impunzi perezida muhammadu buhari wa nigeria yatangarije ku rubuga rwe rwa twitter ko ababajwe n'icyo gitero cyakoze ku banyagihugu bo mu gisagara cya ran muri leta ya borno perezida buhari amenyesha ko abacitse ku icumu bazoshumbushwa ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe msf mu mfunyapfunyo rimenyesha ko icyo gitero cyahitanye abantu bashika kuri mirongo itanu na babiri nayo abashika ku ijana na mirongo ibiri bakaba bakomeretse umuryango mpuzamakungu wa croix rouge watangaje ko nawe nyine wabuze abantu batandatu mu banywanyi bawo icyo gitero kibaye mu gihe igisirikare cya nigeria cyari cyatangaje mu minsi iheze ko gisa n'icigaruye akarere ka borno gacumbitswemwo n'abagwanyi ba boko haramu imyaka umunani iraheze ako karere karangwamo intambara yahitanye abantu bashika ku bihumbi amajana abiri n'abaharugwa ku miliyoni zibiri bataye izabo umugwi w'abiyahuzi al shabab ukorera muri somaliya woba warishe umusirikare aturuka mu gihugu cya uganda yari yarafashwe kuva mu kwezi kw'icyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo byasohotse muri videwo yashyizweho abona n'uwo mugwi umugwi wa al shabab umenyesha kandi ko uwo musirikare yishwe azwi ku izina rya masasa akaba yafashwe mu gitero cyabereye ku kirindiro cy'abasirikare baturuka muri ghana kiri mu gisagara cya janal ku birometero ijana na mirongo ibiri uva ku mugwa mukuru wa somaliya imogadisho abasirikare cumi n'icyenda baturuka muri uganda bakaba barasize ubuzima muri icyo gitero perezida yoweri museveni wa uganda yari yatangaje ko bamwe mu basirikare biwe b'igihugu ciwe bagizwe imbohe na Al-Shabaab yamara nta gitigiri yatangaje iyo video isohotse kandi nyuma y'imisi ibiri umugwi wa Al-Shabaab uhimbaje igitero ca mbere wakoze ku kirindiro ca El Ade igitero cyahitanye abasirikari ijana mirongo ine baturuka muri Kenya n'abatari bake bagizwe imbohe gushika ubu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika rikaba ataco riratangaza ku iyicwa ry'uwo musirikare mu gihe hasigaye iminsi ibiri uwuserukira leta zunze ubumwe za amerika muri onu samantha power ngo arangize ikiringo ciwe uyu mupfasoni amenyesha ko uburusiya bubangamiye amerika mu mvugo ifobetse ambasaderi samantha power yaneguye inyifato ya donald trump ku bijyanye n'uko yagize amakenga ku matohoza yakozwe n'iperereza rya amerika ku kwivanga k'uburusiya mu buzima bwa amerika ivyo ambasaderi power yabishikirije inyuma y'amasaha makeyi perezida Vladimir Putin w'Uburusiya akanye ko ibiro vyiwe atankuru bifise zishira habona ubuzima bwa Trump perezida Putin bakavuga ko abasohoye urwandiko kuri Trump yatowe kurongora Amerika aribo babi cyane ambasaderi Power yatangaje kandi ko ibihano byasohowe n'ibiro vya perezida Barack Obama ku Burusiya ataco bizomara mu gihe Uburusiya budahinduye inyifato nyabuna ko ari bishobora gutera intege ibindi bihugu aha akavuga nka irani na korea ya ruguru ababyihweza bakavuga ko naho biri uko bigoye ko abategetsi babiri perezida putin w'uburusiya na trump yatowe kurongora amerika bazokumvikana igihe kirekire bivuye ko bombi batoroshe inama nshingamateka y'ibihugu bya buraya yarayigenye uwuyirongora mushasha antonio teyani aturuka mu gihugu cy'ubutariyano akaba yatowe inyuma y'inshuro zine teyani yahoze ari umuvugizi wa silvio berlusconi yabaye umushikiranganji wa mbere w'ubutariyano
urakoze rozine ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu mwanya w'amakuru yo mu karere abitabiriye ibiganiro by'umunsi umwe byahuje abatavuga rumwe na leta y'uburundi gusa n'umuhuza benjamin kapa bumvikanye ku bibazo umunani byoba inkingi y'ibiganiro nye n'izina harimo guhagarika ubwicanyi ikibazo cya manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu n'ibindi hasabwe ko leta y'uburundi yotanga imbabazi ku banyepolitike bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo abegwa n'ibibazo biri mu burundi bose bitabira ibiganiro ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania ikibazo catwaye umwanya munini hagati y'umuhuza n'abatavuga rumwe na leta baba bavuye mu Burundi canke abahunze igihugu ni ikibazo cerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu abavuye hanze nka Frederico Wamvwinyumvira atwara umugambwe sa abanyafuradebu ati niwo muzi w'ingorane ikintu ca mandigira gatatu Bujumbura ifata ko ari ikintu gisa n'icaheze nako tumubwira tuti habe namba nyabuna imandigira gatatu niwo muzi n'iryo pfundo ry'ibibazo uburundi bufise ati kuko twebwe ku bwacu tubona ko ari guhakana ibyo abantu baba bapfunditse kandi wari umukuru w'igihugu cya tanzania ukibuka ingene y'amasezerano yatugoye tukayaronka duhavye umuntu yoza ari wenyene kubera kurondera ubutegetsi ngo ndayafuse kuba kurondera akarambaraye ku barundi umutekano n'ikibazo tubwiza kushimikira ko twese n'ivyo bangomba ko turondera abantu badufasha gukora ibigwanisho mu gihugu tubarondere mugabo ntituzoshobora kugira amahoro ngo dutegure amatora ivyo bitavuye mu nzira kuko acavuga ati mwo kwitegura amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turamubwira tuti ntibikunda ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga abanyepolitiki bari hanze wa matora tugategura gutu umwanya waheze twamubariye yuko nini yahirahira agahindura ibwirizwa nshingiro amenye ko ariwe ariwe atangiye gusesa amaraso mu gihugu ndetse kubandanya gusesa amaraso mu gihugu nibyo arimo aragira ariko akihangana tukaganira ntahindura iryo bwirizwa nshingiro bizodutuma dushobora kuganira mu vy'ukuri abandi bati ico kibazo c'ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu caraheze Jacques Bigirimana atwara umugambwe FNL ikibazo ca cibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo ni ugutegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo imigambwe itari mike iravuga iti amatora n'ibyo mugabo tuzoyajyamo gute n'iki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambi itavuga rumwe nayo ibyo nzu twicarira tukaraba ukuntu rero icyo cuka gituma bamwe bavuga ati twe ntidutaha two kwicwa kivaho muga ibintu vyaturaze manda ibintu vyiki tubibandanije ntitwopfa tuvuye muri ibi bintu leonardo nyangoma atwara umugambi sndd yahunze uburundi yatumye umuhuza ko yogondoza leta ikemera kwicarana n'abegwa n'amatati bose turanamubwiye yuko ingorane nini zibuza yuko ibiganiro bitangura koko ni leta yitoza utunyoni ivuga ngo dushaka kuganira uyu n'uyu niyo ikwega amaguru kandi ikabigira nkana abantu birirwa barapfa abantu birirwa eh, barahunga kandi mu gihugu baririmba ko hari amahoro Eh, kugira ngo irambe ishike n'umwaka w'ibihu- w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atakiraba itaranyeganyezwa aho bamwe mu bavuye mu burundi nka jacques bigirimana arahafitiye inyishu ko leta yotanga ikigongwe ku bafise imitahe ibakurikirana amamanda agirwa n'abantu amamanda afutwa n'abantu ibyo bita amamanda politiki imeze neza n'amamanda aravaho ni ibintu bisanzwe cyane ikindi kibazo cashikije umuhuza nabamvuga inyumvira n'amakenga kwihonyabwoko rishobora kuba yatubariye ati ku bwanyu mubona jenoside ishoboka mu gihugu cy'u Burundi twamubariye tuti turavye ibimenyetso tukaraba inzankano ziri- zirimo zirigishwa nkuru nkumbure yoba atibaza ko ashaka iyo jenoside mugabo iyo avuga ati abahutu ni muzi inyuma yanje ati kuko abatutsi bagira badutwara intsinzi wibaza ko ari ukuba bisigura iki canke mbega mbona bw'abatutsi waca biyumvira iki ibindi bibazo vyashikirijwe nivyerekeye imigenderanire y'uburundi n'amakungu cane cane hagati y'uburundi n'u rwanda hamwe n'ububirigi umubonano w'umunsi umwe warangiye bose bashima haba ku ruhande rw'umuhuza hamwe n'abo batavuga rumwe na leta y'uburundi bumvikanye ku rutonde rw'ingingo umunani zirimwo ivyo bibazo vyose nirwo ruzoba nk'ifatiro mu biganiro nyezina bumvikanye ko atagihindutse vyoba hagati mu kwezi kwa kabiri kuza Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda i kigali ejo hahuriye inama nyungurana byiyumviro ku byaha birengera imbibe n'ingingo zo guhangana nabyo inzego zitandukanye zishinzwe umutekano mu rwanda zivuga ko zihangayikishijwe n'ibyaha bikoresha ubuhinga bwa none ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye mu nama yateguwe na sena y'u rwanda igahuza abayobozi mu nzego zinyuranye cyane cyane izirebana n'umutekano w'igihugu aba bayobozi bagaragaje ko muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ryoroshya ibintu ariko bakanahangayikishwa n'ibyaha bisigaye biboneka biturutse kuri iryo koranabuhanga mu mbogamizi bavuga ko zikigaragara hari amategeko atagendanye n'ibihe komiseri maurice murigo ushinzwe kugenza ibyaha muri polisi y'igihugu avuga ko ibyaha by'ikoranabuhanga bihangayikishije igihugu muri iki gihe nubwo hari byinshi ikoranabuhanga ritugezaho cyane cyane mu iterambere ariko nanone rifite riduteza n'ibindi bibazo ntabwo bisaba yuko umuntu aza ku bya bindi byo ku- gukora mu mufuka nk'ibyo twari tumenyereye umuntu aricara akaza akakwiba umuntu aragenda akareba niba email yawe ari morris irimo ari ebyiri agakuramo ari imwe gusa uyandikiye akabona yuko ari morisi ariko ya leta rimwe yavuyemo bika- ntuyi- kugira ngo uzabimenye bikakugora amafaranga wowe ukohereza uzi ko ari wa wundi wahaye isoko ibyo ni ibibazo bigenda byiyongera umunsi ku munsi umuyobozi w'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda yavuze ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibyaha by'ikoranabuhanga byari ku kigero cya zeru n'ibice mirongo itatu na bitandatu ku ijana ku byaha ibihumbi cumi na birindwi byakiriwe mu mwaka wose ariko cyane cyane agaragaza ko ari abajura bashatse guca mu ikoranabuhanga ngo bibe amafaranga y'abantu uyu muyobozi avuga ko mu minsi ishize babashije gukumira abajura bari bamaze kwiba amadolari agera ku bihumbi magana arindwi muri imwe mu mabanki y'u rwanda ibi byaha bisa nk'aho ari bishya mu rwanda kandi bigenda bikura abayobozi bavuga ko ikibateye impungenge ari uko bikigoranye gutahura abakora ibi byaha kuko baba bafite ubuhanga bwinshi perezida wa sena y'u rwanda benari makuza iyo twitegereje ubukana bw'iki kibazo hirya no hino ku isi dusanga ibyaha ndengamipaka byiyongera ndetse n'uburyo bikorwamo bi- buhora buhindagurika kandi akenshi bikoresha ikoranabuhanga hamwe na hamwe usanga ari ikoranabuhanga rihambaye ugereranyije n'irikoreshwa n'inzego eh, z'umutekano uretse ibyaha bifatwa nk'iby'ubujura hari n'ibindi byifashisha iri koranabuhanga bigamije kwangiza isura y'igihugu ndetse no gusebanya aha havuzwe ibitekerezo binyuranye binyura ku mbuga nkoranyambaga umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera bwa nivo duwizeyimana yasabye ko habaho uburyo bwo kumenya imyirondoro y'abatanga ibi bitekerezo kugira ngo hakumirwe abahimba amazina bakandika basebanya nta kuntu twebwe nk'abayobozi twabazwa ikintu cyitwa akawuntabiriti ku byo dukora ariko ntabwo uzagenda ngo usebye umuntu w'umuyobozi ariko kubera ko witwa gacamakuba kuri kuri kuri murandasi nta muntu uzi uwo uri we ibyo bintu rero so bizagera rero igihe abantu bakwiye kuba bafata ingamba kureba niba abantu bacuruza interineti tubabwira ngo mugomba kugira kamera hanyuma nitubona kuri iyi saha saa yine n'iminota icumi tuzashobora kubona umuntu wari wicaye aha cyangwa nujya kuroginga muri kompiyuta ya siberi kafe ushyiremo ayidi yawe kugira ngo abantu bashobore kumenya uwo uriwe muri uru rwego rw'ibyaha kandi havuzwe ubucuruzi bw'abantu ndetse n'ibyaha by'iterabwoba byambukiranya imipaka abahagarariye inzego za leta bavuga ko hakwiye kubaho amategeko akaze ndetse n'ibihano bikarishye kugira ngo ibi byaha bikomwe mu nkokora bitarakwira hose ariko hanasabwe ko uburyo abafatiwe muri ibi byaha bafungirwa ahabo kugira ngo be kujya banduza abandi bagororwa asumuta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isaa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye n'icyawe ni icyacu
muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro amerika kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwategurire kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ejo bundi ku wa mbere abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bagize umunsi w'ikiruhuko wo kwibuka martin luther king jr waharaniye cyane bikomeye uburenganzira bw'abirabura uyu munsi wizihizwa ku wa mbere wa gatatu w'ukwezi kwa mbere buri mwaka washyizweho na perezida ronald reagan mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu naho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yongeye kuri uyu munsi mukuru wa martin luther king ko abaturage bagomba gukora ikintu gifitiye rubanda akamaro muri make tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa martin luther king jr martin luther king jr yavukiye mu mujyi wa atlanta muri leta ya georgia mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri n'icyenda ise umubyara martin luther king senior yari pasiteri mu itorero ry'ababatisita umuhungu we nawe yaramukurikije yiga kaminuza ya teoloji ayirangiza afite impamyabumenyi y'ikirenga phd cyangwa doktora nawe yabaye pasiteri ndetse yaje gusimbura se mu rusengero yayoboraga ubwo hari mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane ubwo martin luther king yari afite imyaka makumyabiri n'itanu kwigisha mu rusengero ariko si byo byatumye amenyekana ahubwo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu abaturage b'abirabura bamutoreye kuyobora imyigaragambyo yo kwanga kugendera muri bisi kubera ivanguramoko ryari ribarembeje iyo myigaragambyo yamaze umwaka wose king yakoresheje n'ibindi byinshi nk'ingendo z'amahoro kwemera gufungwa yarigishaga cyangwa akavuga disikuru bikagwa ku mutima wa buri wese disikuru ye yabaye icyamamare ni iyitwa i have a dream ni ukuvuga ngo mfite inzozi yayivuze ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu mu myigaragambyo y'akataraboneka yabereye mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc iyo myigaragambyo yahuje abantu barenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu ni ubwa mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika umuntu yarahagurukije imbaga ingana gutyo I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self evident that all men are created equal.
aha kingi aravuga ati mfite inzozi z'uko umunsi umwe iki gihugu kizahaguruka kikumva neza kandi kigashyira mu bikorwa iri hame ryacyo rigira riti twemera ko uku kuri kudashidikanywaho ukuri kw'abantu bose twaremwe kimwe mfite inzozi z'uko umunsi umwe abana bakomoka ku bahoze ari abacakara n'abana b'abahoze ari ba shebuja b'abacakara bazabasha kwicarana hamwe ku meza y'ubuvandimwe mu mwaka wakurikiyeho mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kane dr king yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel kubera kwitangira abanyakamwe ariko kandi yari afite n'abanzi benshi cyane pe ni gutyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani umwe muri bo umuzungu witwa james ray yamurashe aramwica king yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko yonyine gusa ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana urugamba rwa marite Luther King junior na bagenzi be rwageze ku iranduka ry'ivangura mu buriro na za hoteli mu bwiherero aho abantu batemberera aho abana bajya gukinira n'ahandi hose hahurira abantu benshi nyamara rero ikintu gikomeye kurusha ibindi bagezeho ni itegeko ryemerera abirabura gutora no gutorwa nk'uko umwe mu bafatanije cyane na marite Luther King junior cordi tindol vivian bakunze kwita ct vivian yabibwiye ijwi ry'amerika perezida lyndon johnson yashyize umukono kuri iri tegeko ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu akikijwe na martin luther king junior n'abo bari bafatanije urugamba ubu ct vivian ni umukambwe w'imyaka mirongo cyenda n'ibiri y'amavuko ati twari mu gihugu kirimo demokarasi twakirwaniye mu ntambara zacyo zose tugiha amaraso yacu ariko twe abaturage bacyo bageraga kuri miliyoni makumyabiri ntikitwemerere gutora no gutorwa kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu kugira ngo tubigereho abapolisi baradukubitaguye baraturashe baratwishe baradufunze twari tuzi neza rwose ko tutazaba bene gihugu igihe cyose tutari kuba dufite uburenganzira bwo gutora no gutorwa ijwi ryawe mu matora niyo ntwaro ya mbere ikomeye cyane iguha uburyo bwo gutsinda no kurandura akarengane ct vivian yabwiye ijwi rya amerika ati martin Luther King junior yari byose kuri jye yari ubwigenge inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye cyane ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zirabandanya igikorwa ziyemeje cyo gukingira umwidegembyo w'abari mu madini agizwe n'inkehwa ibigwati kimwe n'imico kama yabo nakisi tayimuzi umuhanuzi adasanzwe wa amerika ku banyamadini b'inkehwa mu bihugu bya aziya avuga ko igikorwa cyo gukingira abo bantu ari ikintu gihambaye ku migenzo n'imico y'abanyamerika times avuga kandi ko icyo gikorwa gihambaye nko mu bihugu nka siriya na irake aho abagwanyi b'intagondwa za daesh ziriko zigerageza kuzimanganya ibimenyetso biranga kahise iterambere n'ibihe isi yagiye iracamwo avuga ati
committing genocidal acts against Christians, Yazidis, and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques, their cemeteries. And if we were going to defeat Daesh militarily, we also need to take steps to protect the places that matter to these people that they're also trying to exterminate. And so from that work, we started focusing on protecting the cultural heritage of religious minorities.
turiko turarangura ibikorwa byo gukingira ibiranga ako kahise twabonye amakuru y'aho daesh yariko ihanahana amakuru yerekeye ibikorwa by'ihonyabwoko ku bakristu abo mu bwoko bw'abayizidi n'abayisilamu b'abashiya aho ni mu gihe bari basanzwe bariko barica abantu bongera bazimanganya ibimenyetso byose by'uko bigeze babaho abo bagwanyi barasenyagura amashengero y'abakristu n'imisigiti n'ibibanza byabo by'amaziko times ati there was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals so that if a uh, mortar shell were to land, the explosive force would be dissipated by the sandbags. It wouldn't hurt the mural. And they had these very striking before and after pictures of a room full of sandbags. The bomb tragically hit. The sandbags are exploded, but the mural is fine.
nitwaba tugiye kurwanya daesh mu buryo bwa gisirikare dukwiye gufata ingingo yo gukingira ibibanza biriko birasenyagurwa kandi bifitiye akamaro gakomeye kuri abo bantu bariko baricwa ku bw'ivyo rero twatanguye ibikorwa biraba imico kama y'abanyamadini b'inkehwa ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bwifatanyije n'ishirahamwe rya amerika rijejwe ubumenyi mu ntumbero yo gukorana n'abanyamadini b'inkehwa barabashikiriza imyimenyerezo n'inyigisho zerekeye uburyo bwo kubungabunga ibibanza ibikoresho n'ibindi bintu vyerekana imico kama yabo igeramiwe kandi ibintu biba bifise akamaro gakomeye kuri bo nk'uko times abivuga bumwe muri ubwo buryo bwo kubikingira buroroshe ariko buri n'akamaro times avuga ati hari imyimenyerezo yatanzwe mu buraruko bwa siriya aho abanyamashengero bigishijwe uburyo bwo gukingira amasanamu acafye ku mpome z'amashengero yabo hakoreshejwe imifuko y'umusenyi mu gihe c'ibitero ibicapo biba biri ku mpome ntivyononekara aba bantu bahawe imyimenyerezo bari bafise amasanamu y'uruhome imbere y'igitero n'amasanamu y'inyuma yaho aho iyo mifuko y'umusenyi yaturika ariko ibicapo biri ku ruhome ntaco vyabaye muri iyo myimenyerezo barigishijwe uburyo bwo gukingira ibikoresho ndangamico mu kubifata amasanamu akabikwa mu vyuma vya ordinateur kure y'aho hantu biba biri ishirahamwe the smithsonian institute yaratunganije ibikorwa vyo kwigisha ubwo buhinga abanyagihugu mu ntara ya erbil muri iraq umuhanuzi adasanzwe times avuga kandi ko ibigwati vy'abo bantu bisangiye ibitari bike mu mico kama n'idini ariko hakabamo n'ibindi bintu bimwe bimwe buri mugwi utandukaniye ko rero ati bashobora gusubizwa mu karere kamwe iyo ivyo basangiye mu mico kama bibungabunzwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
young man, yeah. Young man, yeah, yeah. Morena samba, kanuga inga kanyaga nande kandi muri chatawe. Navyumva mu migani n'ibitito yuko kera ibikoko byavuga maze nkaryoherwa muri kano gahinga harabaye igiti cyavuga kigatera umugabo ubwoko aho kenshi twaba duteramye tukikujya sukuru twese uko turi ikiyago kikarema tega amatwi rwaruka ndaba umwibutsa umugani nuva ku giti va ku muntu kandi umugani ugana kariho birakwata umuntu arumva umugani wari mu shamba shamba yewe shamba ndavuga ishamba inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubifuriza no kugira ibihe byiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.